muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwiriwe neza mu burundi ijwi rya amerika ni ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ni mujye no kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com naho murakurikira aya makuru neza uko turimo tuyabagezaho indwara yangije cyane igihingwa cy'umuceri muri zone ya rukaramu muri komine mutimbuzi y'intara ya bujumbura banamara amaza kuko nkagiye kubamvuka nibyo jya mbere ndabibonye umuntu ashiwe kwimbura nk'umufuka umwe nk'umuntu yari kuronka imifuko mirongo itatu yarose imifuko ndwi abantu bose namarira bose aba ni bamwe rero mu bahinzi b'umuceri bo mu rukaramu mu burundi guverinoma ya repubulika ya demokarasi ya kongo ishaka ko monusco iyivira mu gihugu bidatinze naho hano muri leta zunze ubumwe za amerika senateri diana feinstein yitabye imana ikaze kuri radiyo yanyu noneho dutangire amakuru yo hirya no hino ku isi muri tunisiya umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi witwa rashed ganushi yatangiye imyigaragambyo yo kwiyicisha inzara mu gihe cy'iminsi itatu aho ari muri gereza eugeni mukankusi araduha inkuru ganuci w'imyaka mirongo inani n'ibiri yahanishijwe igifungo cy'umwaka mu kwezi kwa gatanu ashinjwa gushishikariza no gucura umugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu mu itangazo ryakoze ishyaka enada ryavuze ko umuyobozi waryo yatangiye iminsi itatu yo kwiyicisha inzara ashyigikira bagenzi be batavuga rumwe n'ubutegetsi bamagana icyo bavuga ko bafungiye ubusa abatavuga rumwe n'ubutegetsi barenga makumyabiri batawe muri yombi muri uyu mwaka joher ben mbarak umuntu uzwi cyane umaze amezi arindwi afunze muri iki cyumweru yatangiye kwiyicisha inzara kuzageza igihe kitazwi avuga ko ari politiki yihishe inyuma y'ifungwa rye perezida sayedi yisaba amunenga abanyarugomo abagambanyi n'abakoresha iterabwoba kandi yaburiye ko umucamanza wese uzabarekura yazafatwa nk'ubashyigikiye mu byaha ganuki yabaye imfungwa ya politiki kandi yahunze tunisiya mbere ya revolisiyo yo mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe yazaniye igihugu demokarasi yabaye umuvugizi w'inteko ishinga amategeko mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda kandi ishyaka rye ni ryo ryarutaga ayandi mu nteko ishinga amategeko kugeza sayedi yohereje amatanki kuyihagarika mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na rimwe uwunganira ganuci mu mategeko yavuze ko ibyaha aregwa byaturutse ku ijambo yavugiye mu mwaka ushize mu muhango wo guherekeza wari umuyoboke w'ishyaka enada icyo gihe yumvikanishije ko uwo muyoboke witabye imana nta bwoba yari afitiye umuyobozi cyangwa umugome ko yatinyaga imana gusa abategetsi ba tunisiya ntibahise baboneka ngo bagire icyo batangaza
muri gabon ubushinjacyaha burarega iyezandonke umugore wa ali bongo perezida wakuweho na kudeta ku itariki ya mirongo itatu y'ukwezi kwa munani gushize ibindi kuri iyi nkuru diane ninahazwe umushikirizamanza mukuru wa repubulika ya gabon andre patrick ropona yatangaje ano makuru avuga ko madame sylvia bongo odimba valentin apfungishije ucamaso mu itangazo yasomeye kuri televiziyo y'igihugu andre patrick ropona yasiguye ko ivyaha umupfasoni wa ali bongo yagirizwa atavyisangisha
qui se sont produits après les élections générales du 26 août 2023.
nyuma y'ibyabaye mu matora rusange yo ku itariki makumyabiri n'itandatu ukwezi kwa munani abenshi barafashwe aba barimo madamu sylvia bongo valentine wagejejwe imbere y'ubutabera kandi akaba ashinjwa ibyaha bitandukanye bihanwa n'amategeko turabamenyesha ko mbere y'uko ibindi byemezo bifatwa iperereza rirakomeje kandi ababigizemo uruhare bose bazabiryozwa et que d'autres interpellations et inculpations sont envisagées.
Sylvia Bongo Odimba Valentin yegetswe ko ivyo vyaha vyose inyuma y'ukwezi kumwe ubutegetsi bw'umugabo wiwe Ali Bongo Odimba buhiritswe n'abasirikare. Noureddin Bongo Valentin umuhungu wa Ali Bongo nawe nyene yaragirijwe ivyaha birimwe vy'ibiturire no kunyuruza amatungo ya leta. Noureddin apfunganywe na bamwe mu bahoze muri leta ya se barimwo basomambike biwe babiri bahoze baramutswa ubushikiranganji bubarizwamo ibikorwa vya leta n'ubundi bubarizwamo amasoko ntanganguvu umuhungu wa Ali Bongo afunganywe kandi n'abakiri bato bahora bakorana mu biro vya se bagera ku icumi hagati aho radiyo y'abafaransa RFI radiyo France Internationale yatangaje ko hari abashingamateka bo mu bufaransa basaba ko amatungo y'umuryango wa ba bongo ari mu bufaransa afatirwa agafasha mu nyungu z'abanyagihugu nk'uko tubisoma ku rubuga rwa x rwegukira rfi abashingamateka basabye ko inzu zigera kuri mirongo itatu kandi z'agaciro kanini ubufaransa bwemeza ko umuryango wa ba bongo waguze bidaciye mu mategeko zihindurwamwo inzu zakira abatagira aho baba mu bufaransa iradiyo y'abafaransa rfi ikavuga ko icyifuzo cy'abo bashingamateka kimaze amezi menshi congeye ariko kuja habona inyuma ya kudeta yakorewe ali bongo bitegekanijwe ko icifuzo c'abo bashingamateka gishikirizwa abo vyega mu bufaransa igenekerezo rya gatatu ukwezi kuza kwa cumi
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc noneho aya makuru tuyakomereze hano muri leta zunze ubumwe za amerika aho senateri wo ku rwego rw'igihugu diane feinstein yitabye imana yari afite imyaka mirongo cyenda y'amavuko niwe wari umaze igihe kirekire cyane muri sena yo ku rwego rw'igihugu yari mu ntoki eugene mukankusi aragarutse senateri feinstein yavaga muri leta ya california muri byinshi yagezeho harimo kuba yarabaye umugore wa mbere wayoboye komite ya sena ishinzwe ubutasi mu myaka hafi mirongo itatu n'umwe yari amaze ari senateri yabaye umuhuza nubwo hataburaga abamurwanyaga b'abahezanguni feinstein yinjiye muri sena mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kabiri nyuma yo gutsinda itora ridasanzwe kandi yongeye gutorerwa imyaka itanu muri bibiri na cumi n'umunani aza kuba umugore wa mbere wamaze igihe kirekire muri sena kugeza ubu mu mwuga we feinstein yaranzwe no kurwanya imbunda yipfuye inyuma ashingiye ku byo yiboneye yabaye meya w'umujyi wa san francisco mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'umunani nyuma y'iyicwa rya meya george moscone n'uwo bari bafatanyije imirimo harvey milk barashwe n'umuntu wigeze gukora muri ibyo biro dayane yaharaniye ibintu bitandukanye harimo umutekano w'igihugu no kubungabunga ubwisanzure bwa rubanda yakoze amateka mu buryo bwinshi kandi igihugu kizungukira ku murage we ibinyejana byinshi mu kuba akenshi yarabaga ari we mugore rukumbi mu cyumba cy'inama diane feinstein yabereye icyitegererezo abanyamerika benshi ni akazi yafashe atajenjetse aha inama abakozi batari bake ba leta n'ubu benshi bari mu buyobozi yabereye urugero benshi mu bayobozi bakiri bato b'igitsina gore yafunguriye imiryango atitangiriye yari afite igitsure agusha ku ntego kandi yahoraga yiteguye ikindi ntiyasubiraga inyuma ku ntego yakundaga abantu kandi akaba n'inshuti nziza nk'uko bivugwa n'abo bakoranye bumvikanishije ko bazamukumbura mu gihe bifatanyije n'umukobwa we Catherine n'umuryango mugari wa Feinstein bahumurijwe n'uko Diane agiye kongera guhura n'uwo yakunze Richard wamubanjirije bati imana ihe diane feinstein iruhuko ridashira
eugene mukankusi na diane ninazwe murakoze kuri aya makuru nshuti zacu mbibutse yuko ari kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda aya makuru ndetse n'ibindi biganiro byose murabisanga no kuri youtube na facebook kuri voa radiyo yacu radiyo ijwi ry'amerika noneho tujye mu biyaga bigari kuri uyu wa gatanu abacuruzi b'abarundi bangiwe kwinjiza ibicuruzwa byabo ku butaka bwa kongo mu mujyi wa uvira mu ntara ya kivu y'epfo ni inkuru ya vedasita ngabo uri uvira ibi byakozwe n'amashyirahamwe ategamiye kuri leta mu rwego rwo kwiyimura ku nzego z'umutekano z'u Burundi bashinja guhotera abacuruzi b'abanyekongo iyo bagiye mu bicuruzwa byabo mu burundi abagize rimwe mu ishyirahamwe rya sosiyete sivire muri uvira kuri uyu wa gatanu biriwe mu muhanda wa Kavimvira mu birometero bitatu n'umupaka w'u Burundi mu rwego rwo gukumira ko abacuruzi b'abarundi baza gucururiza mu mujyi wa Uvira ku mupaka wa Kavimvira uhuza Kongo n'u Burundi urujya n'uruza rw'abantu rwari rwagabanutse abasirikare n'abapolisi bari benshi mu rwego rwo guhagarika iyo myigaragambyo gusa mu muhanda uva Kavimvira ujya mu mujyi wa Uvira bamwe mu bagize sosiyete sivile bagendaga bahagarika imodokari bareba niba nta barundi barimo ngo babasubize iwabo n'ibicuruzwa byabo mafikiri mashimango marte uyobora imwe muri iyo miryango muri uvira avuga yuko bangiye abarundi kuza gucururiza ibicuruzwa byabo muri uvira nyuma y'ibirego by'abaturage bari bamaze iminsi bakira ko bahohoterwa n'abashinzwe umutekano bakorera mu muhanda wa gatumba bujumbura kila burunde wote mnyeko navuka burkongo kukuya huku mwenyeko na mizigo buri murundi wese uri kwambuka aza hano muri kongo turi kumusubizayo ufite imizigo turi kumwaka kugira ngo tubereke ko byaturakaje kuko bafata abagenzi n'abacuruzi b'abakongomani nk'imbwa bageze mu burundi bamwe mu bacuruzi ndetse n'abagenzi b'abakongomani banyura mu muhanda wa gatumba bujumbura bari muri iyi myigaragambyo bemeza yuko bagenda bambugwa n'abashinzwe umutekano bimwe mu bicuruzwa byabo baba bafite twewe turatugogwa ejuru ya ku mipaka turabandandaza bato bato ku mupaka ariko tukavuga tugure akantu muri kongo tugene mu burundi tukaronga ngorane bagatunyaga bakabijyana saa tuko turasaba natwe abakuru badufashe turagogwa abana dufise abana abagabo ndakazi bafise barambura imbuzi yose ntiwambara imbuzi mbyaya kama mbyaya mbuzi nshasha ntiwambara imbuzi nshasha utwaye ikiro cy'isukari yo kunywa baraki- barakitwara utwaye amavuta yo guteka barayatwara kiro kimwe k'inyama barakitwara ntituzi tubwire gute aha ku mupaka wa Kavimvira hari bamwe mu bacuruzi bake b'abarundi twahasanze bemeza yuko hari bagenzi babo bari bazanye ibicuruzwa muri Kongo abari mu myigaragambyo babasubirije mu nzira abantu bari bazanye imihwi n'amavoka n'itomati hariya ruguru Na- n'uwari yazanye intuze ibiharage byose baciye babitora barabishyira ahantu bimwe amasho bayafata igipanga bakaza barayatemagurira ahantu mu- mu gishanga nk'aho abajya bamere bino baga- baca bambara amashashe mu mutwe bagaca babijyamo bakabihonyoreramo byose bakabi- bakabyicira hasi ngo kubera iki ngo nta murundi ngo yodugiye kudandarizayo ngo kuko ngo n'uwuzana ngo ibiro bibiri by'isukari ngo abikuye n'abijyanye mu burundi umupolisi bita jerove ngo aca abibaka kubera uku kwangira aba barundi kwambutsa ibicuruzwa muri Kongo byakozwe byatumye zimwe mu mboga amazi imikate ndetse n'ibitoki bitagaragara ku bwinshi ku mupaka bazana ibitoki bazana ibiharage bazana eh, bazana imihwi bazana ibitunguru ibintu nyene vy'injya nyene vyose umwe wese yarangura ico yiyumvamo nta n'umwe yinjiye bamwe mu bayobozi bo muri Kongo bakorera ku mupaka wa Kavimvira bavuga yuko iki kibazo cy'aba bakongomani bahohoterwa mu muhanda wa Gatumba Bujumbura cyaboneye umuti ku ruhande rw'u Burundi kuko bavanye mu muhanda bamwe mu bapolisi baregwaga guhohotera abaturage imibare itangwa na bamwe mu bakorera ku mupaka wa Kavimvira yerekana yuko ku munsi hanyura abantu barenga ibihumbi bibiri magana atanu abarundi bashora ibishyimbo inzoga inyama imbuto amakara muri Kongo abakongomani nabo bagashora mu Burundi isukari amavuta n'ibitenge veda sengabo ijwi rya amerika uvira ijwi ry'amerika uru wa mbere uru wa mbere uri igitego
tujya mu burundi leta yahinduye ahagombaga kubera igitaramo umuhanzi w'umunyarwanda benjamin mugisha uzwi cyane ku izina rya the ben ategura gukorera i bujumbura byari biteganijwe ko kibera kuri jardin public ariko kimuriwe mu kigo cya gisirikare mugenzi wacu jeffrey mutagoma yavuganye na muyoboke alexi umwe mu baherekeje the ben akaba asanzwe ashyigikira ibikorwa by'abahanzi akanabagira inama yamubajije icyateye iryo hinduka ni gahunda za leta burya iyo hari ikintu nk'iki ki- kiri mu gihugu eh, be n'umuhanzi munini ubwo bwa mbere aje gukora igitaramo akunzwe cyane barebye rero wongera ngo ukuntu abantu binjiraga baza mu gihugu baje gushyigikira beni ba- baturuka mu rwanda cyangwa n'ahandi barebye abantu ukuntu bose bari excited barebye ubunini bwa bw'igitaramo uko kingana nibwo bahisemo kuduhereza ahangaha kuri eh, messe officier cyangwa officers mess Ni aha- ni hanini hasanzwe habera ibitaramo ariko bya vvip ni hanini cyane akaba ariho badusabye ko nawe umutekano uba ni mu kigo cya gisirikare bi- ku mukuru ku bantu ukuntu bangana ni benshi cyane washyiraho na na na na na na- n'umutekano wabo so biba ngombwa rero ko ariho eh, igitaramo kijya eh, akaba ariho kiza gukorerwa naho ubundi nta- nta kindi cyahindutseho ni- ni ni intambwe nka zingahe nuko ariho hafunze neza ndetse eh, ari no mu kigo cya gisirikare kugira ngo batwonje n'umutekano neza w'abantu bazaza kuko abantu ni benshi cyane n'uruvunga z'uko bashaka bene ikigo cya gisirikare ni ahantu ubusanzwe hatinyitse ntimufite impungenge ko biri buze kugira ingaruka ku mubare w'abitabira igitaramo oya oya erega abasirikare burya ni nka ni nka kimwe ni- ni- nka- na- ni abantu nkatwe ntabwo nta uretse wenda nka professional na- na- na na uniform baba bambaye Eh, ni- ni nko kuvuga ngo abantu kujya kwivuriza mu kigo cya gisirikare i kanombe ngo havurirwayo abasirikare gusa kandi uzi ko ari byo bitaro kugira ngo bifashe n'abasivili benshi cyane Na hano rero ni ibi- ni ibintu bisanzwe hasanzwe habera eh, ibitaramo n'ubundi ntabwo ari icya mbere ki- cyabereye So, ahubwo nuko ariho hantu hakoritiriye ukontorora umutekano abantu ukuntu ari benshi twahageze ndetse dusanga ni na heza cyane birenze na- na- n'aho twari bukorere so rero eh, kugeza kuri saha umujyi wa bujumbura wadufashije inzego z'umutekano urumva ni nabo ni ibintu bareba buri gitaramo cyamaze kuba kinini kingana gutya mu- mu- mu- mu- bidasanzwe nk'ibisanzwe bibera aha ngaha biba ngombwa rero ko nabo ba- ba- bareba n'umutekano w'abenegihugu n'abo bashyitsi bose barimo baza mu gihugu ariko nta bindi birimo bigoranye ku buryo abantu bavuga bati noneho nawe ntabwo ari buze gucuranga wa wundi ati uwariwe n'inzoka yikanga imyobo
ntabwo ariko bimeze nyine mwabonye ari hamwe na- na visi meya uh, w'umujyi wa bujumbura Eh, ngira ngo i- i- icyo ni ikikwereka bwa mbere yuko nabo ubwabo bamwakira baravuga ati urakaza neza ikaze ni nako yavuze umujyi wa bujumbura eh, twarabonye ukuntu abarundi bakwakiriye ibintu bizagenda neza rwose nta- nta- nta no ku- gushidikanya mm, nge- ngewe ku giti cyanjye no kuri bene muhanzi eh, dukorana umunsi ku munsi turashimira eh, leta y'u Burundi kuko ubona uburyo yitanze kugira ngo kino gitaramo mm, kigende neza nyamwara wabonye guhera ku munsi wa mbere ahagera ko umutekano we wari urinzwe ibintu rwose ni byiza cyane ndabashimira cyane ndashimira meya w'umujyi wa bujumbura ah, minisitiri w'umutekano benshi bagiye ubagaragara muri iki kibazo bavuga bati igitaramo kigomba kugenda neza ku- kuko eh, abarundi bagaragaje uburyo ba- bishimiye the ben bwana alexi muyoboke ushyigikira abahanzi mu karere k'ibiyaga bigari ukanabagira inama reka ngushimire cyane umwanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika murakoze cyane muta- murakoze namwe imana ibahe umugisha radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tugume mu burundi urwego rw'abanyamakuru b'igenzura opb ni ukuvuga observatoire de la, de la presse du burundi mu gifaransa rwasubiye gukora nyuma y'imyaka irenga umunani rwari rumaze rwarahagaze mugenzi wacu frederic nkundikije arabiganiraho na magambo placide umunyamakuru wanonosoye iby'amategeko agenga umwuga w'itangazamakuru n'abanyamakuru baraca hirya n'ino bimwe mu bituma haba ukutumvikana hagati y'abanyamakuru n'abategetsi ikintu maze kubona muri iyi minsi n'abandi wenda babona ni uko itangazamakuru ntabwo kuva ryarinjiwemo na soso- social media eh, ubu ri- rifite ikibazo cya social media eh, amakuru biragoranye kuya- ku- ku- kuyakontorora niko nabyita ariko eh, itangazamakuru rizahora ari itangazamakuru rifite uruhare ritanga mu ku eh, mu guhindura ibintu byinshi mu gufasha sosiyete ya nta kundi ariko nyine ubu ngubu nyine ni ibihe bikomeye bigomba kugira bigomba ubushishozi ubushishozi kwicara nibura abantu nibura bahitemo amakuru bumva ayo ari yo eh, abagirira akamaro eh, amakuru ahindura sosiyete ahindura kominote Eh, biragoranye muri iyi minsi ariko bisaba akazi ga- eh, akazi gakomeye Eh, tugarutse kuri ayo matati eh, bimwe mu biregwa nk'abamareta cyane cyane ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere birega abamenyesha amakuru ni ugutangaza amakuru ah, atatohojwe neza ivyo biba ari byo canke nuko ah, abo bategetsi kenshi na kenshi badashaka ko ukuri kuja habona
Eh, ni ibyo ku ruhande rumwe kuko nanone hari hari ukuntu ureba frederic eh, amaleta nk'ari amaleta y'ibihugu dukomokamo akenshi na kenshi mu byo muri afurika na hano muri amerika urabizi ko byatangiye eh, birahari birahari eh, cyane cyane nk'ibi bihe tuba tugeze mu mu by'amatora usanga akenshi na kenshi buri wese ashaka gukontorora inkuru agashaka gukontorora inkuru ashaka guha abandi bantu ntabwo byoroshye eh, birahari ni umutego wa isi yose ikawugwamo bawuguyemo ku buryo bu- biba bitoroshye eh, na hariya rero mu bihugu byacu cyane cyane tuba tudafite na muwaye n- n'uburyo bwo ku eh, bwo kwakisesinga bwo kugera ku makuru eh, usanga bitatworoheye kandi noneho tuzaba ibitambo ni ibintu tugomba kwitegura ni ibintu bi- bihari ariko nanone abanyamakuru bafite akazi gakomeye bagomba gukora ibishoboka kugira ngo bongere bag- bagarure itangazamakuru mu murongo noneho n'abanyapolitike nabo ba- bafite uburyo ba eh, uburyo ba- basa n'abafite ukuboko ku itangazamakuru nabo bakaba bakicara bagashishoza jya- cyane bakareba itangazamakuru uburyo eh, uburyo rishobora ku- kwangiza ibintu cyangwa se rikabishyira mu murongo itangazamakuru ariko rira- birakenewe uko byagenda kose hari ikintu nk'abategetsi bakwiye kumenya kugira ngo ah, kwinuba abamenyeshamakuru bigabanuke hari ikintu abamenyeshamakuru bashobora kubabwira cyane cyane kijyanye n'amategeko y'umwuga wo gutangaza amakuru oya itangazamakuru nyine ni ukuryiga mu ishuri ni ukuryiga ni ni siyanse nk'izindi ubu ngubu niho bigaragarira ko ari nk'isiyanse siyanse nk'izindi kuko ntabwo ari aba- ari abanyapolitike baza ku- kwigisha aba- abanyamakuru itangazamakuru ahubwo abanyamakuru nibo baryi- bagomba kuryiga nibo bagomba kwicara bakamenya aho berekeza ibintu nibo bagomba kwicara bakam- ba- ba- bakabikora nk'ubushakashatsi cyane ushaka gukora itangazamakuru akagenda akaryinjiramo akavuga ati ngiye ku eh, mfite uruhare ngiye gutanga mu mu iterambere ry'igihugu mfite uruhare ngiye kugira muri ibi bintu byo byo- gufasha abaturage noneho abanyapolitiki sinzi abanyapolitiki nyine ni abanyapolitiki ni abanyapolitiki ariko eh, mu itangazamakuru aba- eh, niyo mpamvu nakubwiraga na mbere ko abanyamakuru bafite akazi gakomeye bagomba kwicara baka- bakaba bazi ko uruhare batanga mu iterambere ry'ibihugu bakomokamo reka Yeah.
tuje kuri bimwe eh, mu bintu bihora bitera amatati ari ibyo ah, ahantu umuntu yakuye inkuru ah, kenshi na kenshi kubera inkuru ziba zihambaye kandi uzitanze ah, ashobora kugirirwa nabi cyangwa akaba ingaruka mbi ah, ibyo bita mu cyongereza anonymous sources cyangwa source anonyme uburyo abamenyeshamakuru bakoresha abo bantu badashaka kumenyekana kugira ngo ntihabe intambamyi icokorwa n'igihe amategeko agenga ikoreshwa ry'abantu badashaka ko amazina yabo atangazwa ni nk'iri
fredi buriya oh, dufite dufite ikibazo gikomeye muri iyi minsi cya social media kuko social media buriya ita- itambutsa amakuru ku buryo bwihuse ni ikintu ni nayo mpamvu nakubwira ko biriya by'i- by'abanyamakuru ubu ngubu bari mu bihe bikomeye eh, social media itambutsa amakuru ako kanya kandi niyo niyo sose ubu ngubu niyo sose dufite ikomeye mu itangazamakuru ni icyo kintu du- duheraho tuka ni ukuvuga nka mirongo icyenda n'icyenda ku ijana by'amakuru tubona uyu munsi tuyakora kuri social media ni ukuvuga ngo, eh, ziriya za eh, instagram whatsapp za eh, facebook twitter ni ibintu ni- nizo dukuraho amakuru cyane cyane ariko eh, ibi bintu bi- u- u- byo gusosinga akenshi na kenshi urabibona muri investiga- investigative journalism ni nk'itangazamakuru itangazamakuru byo gutohoza ibintu Eh, wa- wamfasha kubisobanura byo investigative gutoho- journalism byo gutohoza nk'ibyaha canke amakuru aba yaba Mm. yego yego eh. ni ni ikintu ni ikibazo dufite ubu ngubu noneho ku buryo usanga n'abantu na audience yawe igukwestioninga baka- bagaruka bakakubaza bati "Eh, aya makuru wayakuye hehe ariko eh, ni mu nshingano z'umunyamakuru gu- guprotectinga iyo source uba wabonye Ni mu- ni mu nshingano zawe ariko hariho n'ibibazo umumenyesha amakuru ateza kwibaza imbere y'uko yemera ko umuntu atanga amakuru adatanze izina ryiwe cyane cyane nk'ibyo bita mu cyongereza Biremewe.
mu gifaransa Biremewe motivation cyane kuko Ug- burya ugatoza ushobora neza gutanga- ukabona ko atanyungu abifizemo sibyo yego yego yego biremewe nta nyungu bifitemo ariko ufite inkuru ushaka gutanga noneho ukareba n'uburemere bw'iyo nkuru ugiye gutanga nivyo ivyo byose turabigaruka ko mu kanya ariko reka tubanze duha ijambo umwe mu banywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika patrick uraho Eh, ndaho urakoze murakoze menyesha makuru murakoze namwe muri hega patrick jendi nayirobi mu gihugu cya kenya ni vyiza cane rwose murafise ikibazo murafise iciyumviro Eh, eh, ndafite ikibazo nagomba kubaza umutumire yego Eh, eh, ni byiza eh, iyo nteguro bashyizeho igomba gukurikirana eh, amakuru ukuntu yotangwa ni byiza cyane ariko turabona ko umengo twebwe tubiraba impinga iracyari ndende akarorero turafite abamenyeshamakuru benshi bafunzwe ku makuru batawuhuje nubwo bayatanze uko utari ko ariko dusanzwe tuzi neza yuko nk'amaleta ya none akeneye imvugo mbabarira amatwi none se ko twumvise yuko ahubwo hazokwigishwa ari abamenyeshamakuru hatazokwigishwa abategetsi b'igihugu none bizogenda gute kugira ngo abamenyeshamakuru abe aribo bazogenda kwi- kuvuga ama- amakuru atohozwe neza avuzwe neza kugira ngo bamenye babanyepolitike bazoyiba yumve neza kugira ngo ntihazubemo amvugo mbi nka kenshi bakunda kuvuga eh, nk'uburorero baravuga ibiziga byatowe n'ahantu uwabivuze cyangwa uwakurikiranye iyo nkuru akata afungwa barashobora kugenda kuvugana n'abantu bakavuga ngo bavuganye n'abagwanyi uwagiye kubavugana nabo akata afungwa kandi agafungwa guherayo ni bake barekurwa yakuba umunyeshyi makuru rero nsaba mubarize uwo muntu mbega koko iryo shuri bazokora riraba abamenyeshamakuru gusa barabona ko rizokerebye imbere murakoze cyane murakoze patrick eh, eh, placide eh, patrick agize ati impinga ni ndende ni ukuvuga ko igikorwa kikiri kirekire cyane rwose kugira eh, inyifato kenshi na kenshi ibonekaho abamenyeshamakuru bad- eh, badoberezwa uga- ugasanga kenshi barapfunzwe ka- nk'uko yabivuze eh, inyigisho hari inyigisho zohabwa abategetsi b'amaleta atandukanye kugira ngo eh, bubahirize igikorwa cy'umumenyeshamakuru
Eh, murakoze murakoze frederic Eh, patrick nawe urakoze kuba ubajije icyo kibazo Eh, ni ikibazo gikomeye cyane kuko oh, oh, patrick we kitamworoheye kugira ngo acyumve ko itangazamakuru ari ubutegetsi bwa kane ni ubutegetsi bwa kane kuko oh, bu- bureberera izindi nzego zose zi- z'ubutegetsi ziriho muri mu gihugu icyo ari cyo cyose ni ukuvuga ngo ariko eh, itangazamakuru bi- birigaragara nk'ikintu ki- gisa n'ikibangamira wa mugani kubera ko baba bavuga ibiriho ba- bakabinenga bakagira iki baka buvuga ko atari ni bwa butegetsi wa mugani bwa kane buba budakenewe akenshi na kenshi abantu ba- abanyapolitiki badakeneye ariko um, bisaba koroherana kugira ngo utege amatwi iyo ushaka kubara- ku- kuyobora neza utega amatwi utega amatwi ukumva rubanda ukumva icyo bashaka kuvuga icyo nibyo nibaza nk'ibyo ngibyo rero nk'itangazamakuru nk'abo ngabo ntabwo bakagombye gufungwa kugira- kubera kubera inkuru bakoze ahubwo bakagombye gutegwa amatwi kuko ntabwo nta nubwo babwira abanyapolitiki babwira abaturage hari ibyo abaturage baba bakeneye kumva abaturage baba bakeneye kumva ku bijyanye na n'ibi- n'ubuzima bw'igihugu ubuzima bw'igihugu Eh, niyo mpamvu rero patrick nu- nu- bizagorana bizafata igihe kirekire ariko oh, nibaze ko abanyapolitike nabo bitewe n'ingufu baba bafite ku butabera bafite inyungu ku ku mategeko ku mategeko aba ari mu gihugu ku eh, kuri ikonomi noneho ku bintu bijyanye ni- n'ubuzima bw'igihugu abanyamakuru nabo burya bazamo humura bizagera aho bize nibaza ko Bizateba hashira igihe.
Eh, eh, nicyo nibaza ni- nicyo nibaza ko itangazamakuru rizagenda rifasha ni bisaba kubyiga nyine bisaba kwicara ngo urebe ufashe abayobozi kureba imbere hazaza Kuko na n'abayobozi kenshi- bagatega eh, amatwi yego Eh, na kenshi na kenshi burya uba ureba abanyamakuru bafasha imbere hazaza baba bafite ibintu bi- bahanura ku gihugu ejo hazaza kandi bi- bidatinze burya bi- biranga bikaba
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda placide magambo ni umunyamakuru wanonosoye iby'amategeko agenga umwuga w'itangazamakuru n'abanyamakuru yaganiraga na mugenzi wacu frederic nkundikije ku bibazo rero bikunda kuvuka hagati y'abategetsi n'abanyamakuru ariko nk'uko yabivuze ati itangazamakuru riba ribereyeho gufasha inzego zose n'abaturage iki kiganiro rero mushobora kugisanga cyose ko cyakabaye kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com muri murisanga maze rero ndabashimiye cyane rwose mukomeze mugubwe neza murakarama
radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu